Iyi ni radiyo y'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa kabiri tariki cumi n'indwi y'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije ntibishoboka ko twavansa tuko dukora uku dusaba yuko bokwigora bakagira inguvu bakaraba ibishoboka bagaterereza abagira neza bakaraba ko intebe zaboneka vuba iyo ni umwe mu bigisha bavuga ku kibazo c'ubukene bw'intebe mu mashuri mu burundi kibandanya kwibonekeza inkuco kimwe n'inkuru yerekeye inama ya mbere hagati y'intumwa za uganda n'iz'u rwanda ise umugambi wo kwihweza ukuntu umubano w'ivyo bihugu wokongera kuba mwiza yasozerewe ejo ku munsi wa mbere hamwe n'inkuru y'urubanza b'abavandimwe baburana ku bibazo bishimikiye ku mitungo bumvirijwe muri sentare ikurikirana ubucuruzi turazigafako mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi maramutse neza Aloyiza umwanya n'uwawe maramutse Frederic ndamutse n'abaduteze amatwi turahera kuyavugwa muri Afurika intumwa ya Afurika y'Epfo yasavye imbabazi Nigeria ejo ku munsi w'Imana inyuma y'ibitero kubimukira mu gisagara ca Johannesburg no mu micungararo yaho mu ndwi ziheze ibyatumye haba icuka kibi mu vya kidiplomasiya hamwe n'ibindi bihugu mubonano na perezida wa nigeria muhammadu buhari ku murwa mukuru abuja wari utembereye gushikiriza ubutumwa bwa perezida sirire ramaphosa ku migumuko yabaye kubimukira muri afurika y'epfo nk'uko byashyikirijwe n'intumwa yiwe idasanzwe jeff radebe yabonanye na buhari abantu bashika kuri cumi na babiri nibo bishwe muri ubwo bwicanyi amaduka aharurwa mu majana araturirwa nta munyanigeriya yishwe nk'uko abategetsi ba afurika y'epfo babishikiriza ariko ubwo bwicanyi bwariyamirijwe ku mugabane wa afurika bituma n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu biza imbere mu butunzi muri afurika itosekara mu ndwi iheze abanyanigeriya bashika amajana babiri baratahukanywe i Lagos ku mugwa mukuru w'ubutunzi nyuma y'ubwo bwicanyi abandi bashika amajana ane bakaba bitezwe gutahuka mu minsi ya vuba umugwi w'abahinga bawo ni uragabisha ko kubona imihari igwana muri sudani y'umanuko yarananiwe gushira mu ngiro ivya ivyumvikanywe ko mu masezerano y'amahoro y'umwaka uheze bishobora kongera gusubiza ico gihugu mu kaga k'intambara uwo murwi w'abahinga batatu bawo ni muri raporo bashikirije i Geneve mu Busuwisi ejo ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri bavuga ko atacahindutse mu ruhande rwiza kuva aho perezida wa sudani Salva Kiir n'umukuru w'abatavuga rumwe nawe Riek Machar basinyiye amasezerano y'amahoro agamije kurangiza intambara y'imyaka itandatu hagati ya bonse rimwe basaba ibihugu bihurikiye mu muryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko igade umuryango umwe bwa afurika hamwe n'amakungu guhagurukira imirwi yitwaje ibirwanisho kugira bakinge iyindi ntambara muri afurika kandi igipolisi mu butaliyano amakuru kuri afurika kandi murambabarira igipolisi mu butaliyano carahagaritse abagabo batatu bagirizwa kuboreza igufa no gusahura amafaranga bimukira bafungiwe mu kigo muri libiya ubutungane mu gisagara ca sisire muri mu butaliyano bwategetse ifatwa ry'abanyamisiri babiri hamwe n'umunyagine inyuma yaho abantu batari bake babadomeye ko urutoki ko ari bo babasinzikariza ubuzima abo bagabo batatu bari bari barongoye ikambi y'abimukira yahahoze ikambi ya gisirikare mu gisara ca zawiya mu gihugu ca libiya imihari yitwaje ibirwanisho niyo igenzura amakambi menshi y'abimukira muri libiya bahashikira barondera ingene bojabukira ku mugabane wa buraya hamwe n'abo igisirikare ca libiya kigenzura imbibe z'amazi bakura mu ibahari mediterane umugwi w'abasirikare bo mu nteko za otani muri afghanistan washikirije ejo ku munsi wa mbere kuwundi musirikare wa leta z'ubumwe za amerika yafiriye ku rugamba akabashikanye igitigiri ca cumi n'indwi c'abasirikare ba amerika bamaze kwicirwa muri ico gihugu gushikaho umwaka ushitse ubu iryo tangazo ariko ntiryatanze umuco n'ingene ubwo bwicanyi bwabaye ndetse n'intambara n'intara yo muri Afghanistani uwo musirikare yiciwemwo imbere y'uko umuryango wiwe ubanza kubimenyeshwa nk'uko amategeko ya gisirikare muri amerika abitegeka abatalibani bamenyereye kwigamba ko ari bo bagaye ibitero ku basirikare b'abanyamahanga ariko ntaco bashobotse bashikiriza kuri iki gitero gushika ubu uyu mwaka wabaye wasesetsemwo amaraso ku ruhande rw'inteko za amerika muri afghanistani kuva aho washington igabanirije abasirikare bayo muri ico gihugu mu ntango zo muri bibiri na cumi na gatanu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ashikiriza ko igitero cyose amerika yokora kuri irani coba ari ingaruka y'ibitero vyakozwe ku mahinguriro y'ibitero muri arabiya saudite mu kiganiro yahaye amenshi makuru ejo ku munsi wa mbere perezida trump yarunganiye umushikiranganji wiwe migenderanire n'amakungu mike pompeo ko irani ariyo yakoze ivyo bitero ashikiriza ko arindiriye ijambo rya nyuma ku vyabaye kandi ko bigiye kumenyekana mu gihe ca hafi cane trump yashikirije kandi ko amerika itifuza kurwana na irani ariko ko amerika yiteguriye intambara kuruta ikindi gihugu ico ari co cose muri kahise k'isi perezida trump yatangaje ko Mike Pompeo hamwe n'abandi bategetsi ba Amerika bagiye kugendera Arabia Saudite kugira bamenye ivyabaye vy'ukuri. Irani yarahakanye kugira uruhara muri ivyo bitero ivuga ko ivyo vyagiriji vya Amerika ari binyoma bihanitse.
urakoze Aloyize ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risananira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini sentare iwiheza imanza zijanye n'ubucuruzi mu rwanda ejo ku munsi wa mbere yaburanishije abavandimwe babiri baburana ku bibazo bishingiye ku matungo impapuro z'inyiganano nizo zabaye intandaro yo gutuma ibanki zigurisha icamunara imitungo yabo umucamanza yasavye ko imiryango yompi yicara hamwe igatorera inyishu ibibazo ifitaniye aho kwitura amasentare umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ari kigali mu rwanda yaduteguriye iyi nkuru mbere yo kuburanisha uru rubanza umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yatunguwe n'umubare w'abavandimwe bari mu cyumba cy'iburanisha yababwiye ko aho guta umwanya babaherekeza basiragira mu nkiko baza kumva uko baburana bagakoresheje uwo mwanya bunga abavandimwe babo ati kuza imbere yacu nibyo bibashimishije se ati nta gaciro bibaha nta n'ishema bibaha yabumvishije ko bakwiye kwiyungaho kwirwa basiragira mu manza kuko nta cyiza cy'imanza uretse gusiga inzangano mu miryango umucamanza yabwiye ababuranyi n'abavandimwe ko we guca urubanza bitamunaniye ariko ko bitanamushimishije ahubwo yagashimishijwe no kubafasha bakiyunga kuko ngo hari n'izindi manza bajya barangiza batyo nyiramubyeyi josiane umwe mu baburaniza imanza z'imitungo yabwiye urukiko ko ibyo kwiyunga mu miryango babigerageje kenshi birananirana mu iburanisha riheruka umucamanza yari yategetse uruhande rwa nyiramubyeyi kujya gupimisha inyandiko iriho uburenganzira bwo gutiza ingwate y'inzu jean bosco karasira hakamenyekana umwimerere w'umukono witirirwa nyiramubyeyi raporo y'abahanga igaragaza ko umukono uri kuri prokirasiyo witirirwa nyiramubyeyi uhabanye n'indi mikono y'itagibwaho impaka uyu mugore akibyumva yahise yiterera hejuru mu rukiko maze araturika ararira umucamanza yahise amucecekesha agira ati josiane hano twaje kuburanisha ntabwo twaje muri mitingi asaba abamwunganira kumugira inama z'uburyo agomba kwitwara mu rukiko hahise haboneka n'abandi barira mu rukiko bwana karasira mubyara w'umugabo wa nyiramubyeyi ari we emmanuel nzatunga yavuze ko niba n'umukono abahanga baragaragaje ko ari umuhimbano ari ibintu nyiramubyeyi n'umugabo we bateguye basinya umukono utari wo mu mugambi wo kumuhemukira yibukije ko umunsi prokirasiyo yasinyiwe nyiramubyeyi mu iburanisha riheruka yavugaga ko yari ari mu burayi mu gihe impapuro ze z'inzira akoresha urukiko rubaburanisha rwasanze yari mu rwanda abunganira karasira nabo bemeye bidasubirwaho raporo y'abahanga ariko bavuga ko ari uburyo umugabo n'umugore bakoze mu bwumvikane bagamije ko umutungo wabo watejwe mu cyamunara ubagarukira nyiramubyeyi mu marangamutima n'imyitwarire umucamanza avuga ko bidahwitse mu rukiko yakomeje kumwihanangiriza ati ntabwo ari wowe uyoboye iburanisha ahangaha saho wikoresha ibyo wishakiye nyiramubyeyi yikomye karasira avuga ko akoresha amagambo amusebya kandi ko n'abashatse kumusebya ngo ntiyabura uburyo yamusebyamo urukiko ruta amarangamutima ashobora kugukoresha amakosa ukavuga ibidakwiye ruvuga ko nta gusebanya rubona rukibutsa nyiramubyeyi ko yagombye kwerekana ibimenyetso bisenya ibya karasira josiane nyiramubyeyi avuga ko kuvuga ko uburenganzira bwo gutiza ingwate y'inzu bwa bwatanzwe ari mu Rwanda bitasobanuye ko yagize uruhare mu kubutanga akavuga ko ibyo umugabo we yakoranye na mubyara we atagombye kubirenganiramo n'urubyaro ubunganira mu mategeko Emmanuel Nzatunga yasabye ko nibiba ngombwa igihe urukiko ruzaba rwiherereye ruca urubanza uburyozwe mbonezamubano bwazaherera ku wo yunganira ndetse na Karasira amarangamutima ariko ntiyahagaze kuri josiane nyiramubyeyi maze urukiko rumuha agasopo ya nyuma rwamwibukije ko ayirenzeho rwamusohora kandi urubanza rugakomeza rutaho uhagaze si iwanyu mu miryango ni mu rukiko naho uwunganira banki y'abaturage y'u rwanda we akavuga ko ibibazo biri gushyamiranya aba bavandimwe byagombye kureberwa mbere na mbere hagati y'umugabo n'umugore nyiramubyeyi yikomye banki y'abaturage ko nawe yaba yaragize inyungu atazi kuko ngo yakiriye urupapuro rutanga uburenganzira bwo gutiza ingwate itabanje kumutumizaho mu gihe ngo mu bindi bihe yabanzaga kumutumizaho ari kumwe n'umugabo we igihe babaga bashaka kwaka inguzanyo uko basobanura ibi bibazo uburenganzira bwo gutiza ingwate y'inzu buzwi nka prokirasiyo bugaragaraho amazina ya nyiramubyeyi n'umugabo we Emmanuel Nzatunga uburenganzira babuhaye Karasira ngo yake inguzanyo muri banki y'abaturage y'u Rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kutishyura inguzanyo byabaye ngombwa ko banki iteza mu cyamunara ingwate yatanzwe Karasira mubyara w'umugabo wa nyiramubyeyi ntahakana ko yatse inguzanyo ariko akavuga ko kubera izindi nguzanyo abavandimwe bari baratse muri banki badashobora kwaka izindi bamwifashishije ngo abasabirize iyo nguzanyo baba aribo batinda kuyishyura nyiramubyeyi akavuga ko umugabo wafatanyije na mubyara we karasira babikoze atabizi baramusinyira uyu mugore mu iburanisha ryashize yari yabanje kuvuga ko byakozwe afitanye ibibazo n'umugabo we ngo bagiye gutandukana kandi ko na magingo batakibana nk'umugabo n'umugore ariko karasira agiye kwerekana amafoto n'amavidewo mu rukiko ko uyu mugore yizihije isabukuru y'imyaka makumyabiri amaze abana n'umugabo we nyiramubyeyi yahise yemeza ko umugabo we uba ari mu burayi ari kumwe n'abana hakibazwa ikibazo cy'uburyo uyu mugabo yemeye ko yahimbye inyandiko zimusabira inguzanyo ubu urubanza rukaba ruba ari i burayi ariho abari ku rundi ruhande bashingira bemeza ko ari imitwe umugabo n'umugore batetse kugira ngo babashe gusubirana umutungo wabo watejwe mu cyamunara akaba ari ambasadazi park kari igikondo mu mujyi wa kigali niko katejwe mu cyamunara kuri miliyoni mirongo itatu z'amafaranga mu gihe bari baratse inguzanyo ya miliyoni mirongo itatu n'eshatu z'amafaranga nyuma yo gusoza iburanisha umucamanza yongeye gusaba impande zombi n'abavandimwe kubitekerezaho bakazakemura ibibazo byabo mu bwumvikane ariko ikigaragara no hanze y'urukiko ni uko bigoye kubumvikanisha kuko n'amagambo buri ruhande ruvuga ku rundi akarishye umucamanza azafata icyemezo ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali inama ya mbere hagati y'intumwa za uganda n'iz'u rwanda ifite umugambi wo kuheza ukuntu umubano w'ibyo bihugu wokongera kuba mwiza yasozerewe ejo ku munsi wa mbere hafashwe ingingo ivuga ko ibyo guterana amajambo ku mbuga ngurukanabumenyi biterezwa guca bihagarara mugenzi wacu wa mutakabuyi niwe adufitiye ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru iyi nama yari yitezwe cyane yabaye nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya rwanda yo ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi gushize mu ngingo indwi guverinoma y'u rwanda n'iya uganda byemeranijwe zavuze ko ziyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo umubano wongere kuba mwiza impande zombi ziyemeje kandi guhagarika ibikorwa byose byo guterana amagambo asebanya binyuze mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga leta y'u rwanda ivuga ko yashyikirije uganda urutonde rw'abanyarwanda magana abiri n'icyenda bafungiye muri icyo gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe wari uyoboye intumwa z'u Rwanda muri iyi nama avuga ko ibiganiro bagiranye bizera ko bizavamo umusaruro mwiza twagiranye ibiganiro byiza gusasa inzobe twabikoze twavuze ikibazo uko giteye kugira ngo tugishakire twaganiriye kandi ntabwo ari ubwa nyuma tuganira kuko ni porosesi bizakomeza no mu nama zikurikira z'iyi komisiyo hanyuma nk'uko biri mu itangazo hari urutonde twashyikirije delegasiyo repubulika ya uganda kugira ngo bakore bakore amakuru ku byerekeye ifungwa ryabo bayakorere iperereza hanyuma inama itaha tuza bazagire icyo batubwira kandi ku byerekeye ubwo nabyita ngo iki due process ni ukuvuga kuba barashyikirijwe inkiko ku bafite ku bafite ibyo bashinjwa mu nkiko hanyuma abadafite icyo bashinjwa bakarekurwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa uganda sam kutesa yavuze ko bazifashisha inkiko bagasuzuma buri dosiye ya buri muntu ko buri muntu wese ufunzwe agomba kugezwa imbere y'ubutabera uwo bigaragaye ko ari umwere akarekurwa mu kiganiro kigufi bahaye abanyamakuru minisitiri sam kutesa yabajijwe icyo avuga ku birego by'u rwanda by'uko igihugu cye gikomeje gufasha abagambiriye guhungabanya ubutegetsi bw'u rwanda minisitiri kutesa uganda does not harbor will not harbor aragira ati uganda nticumbikiye nta n'ubwo izacumbikira cyangwa ngo ishishikarize abifuza guhunga abanyarwanda umuntu uwo ari we wese uzaba uri muri uyu mugambi tukamumenya azakurikiranwa hubahirijwe amategeko nta nyungu nkeya dufite mu guhunga abanyarwanda kimwe n'uko twibaza ko narwo nta zuru ufite zo guhunga abanyayuganda by destabilizing uganda abanyamakuru banabajije igihe imipaka hagati y'ibihugu byombi yaba izongera gufungurirwa abaturage bakongera guhahirana ingingo yari itegerejwe na benshi impande zombi zavuze ko iyi ngingo zizayiganiraho nyuma y'iminsi mirongo itatu mu nama izahuza ibihugu byombi izabera i kampala muri uganda kugeza ubu abaturage b'ibihugu byombi bategereje kumenya ikizava mu biganiro by'aba bayobozi umunyamabanga wa leta nduhungirehe yemeje ko hari icyizere cy'uko ibi biganiro bishobora kuzagera ku mwanzuro ushimishijwe kuko ibihugu byombi bifite ubushake Eh, hari ubushake bugaragara ku mpande zombi kugira ngo turebe ko ibibazo dufite byashakirwa umuti kandi byashakirwa umuti urambye kugira ngo ah, abaturage b'ibihugu byombi uganda n'u rwanda ah, bo- bakomeze- bo- bongere kubana neza ah, bongere kugira umutekano ah, nk'uko byahozeho usibye intumwa z'u rwanda ndetse n'iz'igihugu cya uganda bari muri iyi nama iyi nama yanitabiriwe n'intumwa za ngora na repubulika na demokarasi ya kongo ibihugu byiyemeje guhuza impande zombi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tukivuga kuri iyi nkuru ijwi ry'amerika ryaravuganye mu kiganiro cyihariye n'umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'ububanyi n'amahanga olivier nduhungirehe ashinzwe eac ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika mu seruko kuri telefone na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ari i londres mu bwongereza umushikiranganji nduhungirehe avuga ko impande zose zumvikanye ku ngingo zikomeye ndetse uko bizakurikira ni uko noneho hari eh, process yatangiye inama yabaye uyu munsi ni inama- ni inama ya mbere eh, hari ibyo twiyemeje bijyanye no- no kurekura abantu eh, bafunzwe hari ibijyanye no ku- eh, no kudashyigikira imitwe kuko- kuko ubu ngubu uko bizagenda ntabwo bikiri amagambo gusa yanditse mu nyandiko ariko noneho bizagenzurwa inama itaha izaba mu minsi mirongo itatu izagenzura ivuga iti aba bantu bararekuwe cyangwa ntibarekuwe none se ko u rwanda rumaze iminsi ruvuga yuko rufite abanyarwanda bari muri uganda bahafungiwe kandi bahohoterwa ubu mwambwira yuko minisitiri sam kutesa asubiye i bugande yemereye u rwanda yuko abo bantu bazarekurwa asubiye muri uganda eh, yemeye yuko a- abo bantu ba- ayo malisite y'abo bantu bagiye kuyarebamo hanyuma bagafata eh, icyemezo kuko twebwe icyo tuvuga twebwe turavuga tuti muri uganda hari abanyarwanda benshi eh, bafashwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko uganda ikabihakana ariko noneho turavuga tuti dufite iminsi mirongo itatu na uganda ifite iminsi mirongo itatu yo kugira ngo icyo kibazo igikemure nitwongera guhura kampala tuzavuga tuti ba banyarwanda bari bafungiwe muri uganda ku buryo bunyuranyije n'amategeko baracyafunzwe ntacyo mwakoze cyangwa se mwaragikoze hari mwafunguye bamwe abandi bakaba batarafungurwa icyangombwa ni process ihari kandi hari uburyo bwo ku- kugenzura ko bishyirwa mu bikorwa n'iyi komisiyo yashyizweho ni icyo ngicyo izamara Eh, ni ibyo ngibyo twizera rero ko eh, ko tuzakomeza kugenzura uko amasezerano ashyirwa mu bikorwa none muri iyi minsi mirongo itatu iza abanyarwanda ndetse n'abagande bashobora kwizera ko n'imipaka izaba yafunguwe ikibazo cy'umupaka ni ikibazo kijyanye nyine n'urujya n'uruza rw'abantu eh, ibicuruzwa na, na serivisi muri aya masezerano twavuze eh, mu- mu ngingo ya gatandatu y'uko ibyo bibazo bizaganirwaho neza mu nama itaha izabera kampala kuko icyihutirwaga twaganiriyeho ni ikijyanye byari ibintu bibiri aba bantu bafatwa abanyarwanda bafatwa ku buryo bunyuranyije n'amategeko bagakorerwa iyicarubozo ndetse n'ikibazo cyo cy'imitwe eh, ihungabanya cyangwa ishaka guhungabanya umutekano w'u rwanda ibyo ni ibibazo nibyo bibazo byari nyamukuru eh, twaganiriyeho hanyuma ibyo bibazo bindi mu masezerano twavuze ko tuzabyigaho neza mu mu nama itaha kandi nibyo koko iyo urebye neza ikibazo cy'urujya n'uruza rw'abantu eh, cyangwa se urujya n'uruza rwa- rw'ibicuruzwa by'ubucuruzi by'imipaka bite- eh, kugira ngo bigende neza biterwa n'uko abantu nabo bashobora kugenda no kugenderanira kuko ibyo bicuruzwa ntabwo bijyana byonyine niba ubuze abantu niba uhohotera abantu nti- ntibashobore bakambuka umupaka bagafatwa bagakorerwa ibitwa rubozo icyo gihe ubangamiye ubucuruzi niyo mpamvu rero icyo kibazo cy'abantu cy'urujya n'uruza rw'abantu abo banyarwanda bafungiye uganda nigikemurwa icyo kibazo cy'ubucuruzi icyo kibazo cy'abanyarwanda bajya uganda kizaza gikemuka nacyo muri makeya imipaka iracyafunze kugeza igihe inama ya kabiri izongera kubera igasuzuma aho ikibazo kigeze ubu uko bigenda ibyo twiyemeje bigomba gushyirwa mu bikorwa nibishyirwa mu bikorwa niho n'ibindi byose bizakurikira umubano uzagenda ugaruka hagati y'ibihugu byombi ubu ngubu umuntu yakwizera yuko ejo cyangwa ejo bundi nta nyandiko izasohoka mu kinyamakuru cy'i rwanda cyangwa se cy'i buganda kivuga nabi kimwe muri ibyo bihugu byombi byakoranye inama uyu munsi nibyo twizera kubera ko hari ibibazo twagiye tugira bijyanye na propaganda mu binyamakuru bimwe na bimwe by'amakuru adahuye n'ukuri icyo bita fake news cyane cyane amakuru yatanzwe n'iyi mitwe yitwaje intwari irwanya u rwanda ibyo ngibyo twizeye yuko aya masezerano azabifatira ingamba kugira ngo ntituzongere kumva ibinyamakuru cyane cyane ibinyamakuru bya leta bihaye urubuga abarwanya leta y'u rwanda ku mugaragaro ibyo ngibyo urumva ko ari ikibazo twahuye nacyo mu bihe bishize turizera rero ko bizashyirwa mu bikorwa ibyo ntibizongere kubaho minisitiri nduhungirehe ndabashimiye murakoze ijwi ry'amerika ryagerageje kurondera umushikiranje w'igihugu cya uganda ajejwe imigenderanire sam kutesa kugira ngo nawe agire icyo avuze kuri iyo nama ariko ntibyashoboye kumubona
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ikibazo cy'intebe abanyeshuri bicarako mu mashuri kirabandanya kwigaragaza mu Burundi mu mashuri atari make usanga hari abanyeshuri bicara hasi kugira ngo bashobore gukurikirana ivyigwa inkuru ijwi ry'Amerika ryaronse rifatanije n'abanywanyi baryo turayishikirizwa na Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda ku ishuri shingiro rya Gasenyi ya kabiri riri muri Katetaba yo muri zone ya Kamenge iri mu rurariko rw'igisagara ca Bujumbura ku birasi cumi na bitatu riyigize igice cavyo nico gifise intebe abanyeshuri bicarako ibindi abanyeshuri bicara hasi isoko ry'ijwi rya Amerika rivuga ko bamwe bandikira ku bibero barambije amaguru abandi bafukamye kugira bashikirikaye bashashe hasi kugira bandike hari n'ababangukirwa baryamye bubitsinda hasi mu kwandika ingorane ntiziri kuri abanyeshuri gusa uyu mwigisha w'umwaka wa gatatu kuri rino shuri shingiro rya gasenyi avuga ko bimugora kugenzura ibyo abanyeshuri banditse nta muntu ashobora gushirikaye hasi aho yicaye waheze yandika urumva n'ingorane ntidushobora gutanga amanote kuko ntibikunda ko bayimura ntidushobora kubaha exercise nini ntibikunda ko bayikora igikorwa gucungera ingene bariko baragikora ntibyoroshe kuko nawe uri umwigisha kugira wuname hariya hasi iyo umwana ariko arandikira kuraba ivyo ariko arakorayo ntivyoroha ariko ari ku ntebe urapasa mu maranje ukabona icyo umwana ariko arandika ariko kugira uzogende hasi wunameyo urabona ko ari igikorwa kidakunda vyongeye abanyeshuri basanzwe n'umurengera mu birasi ugereranije n'igitigiri kiba kihagenewe umuyobozi w'ishuri shingiro rya buterere naryo nyene riri muri ako bw'igisagara ca bujumbura avuga ko umwigisha umwe wese afise abanyeshuri bashika hafi ijana mu gihe yategerezwa kwigisha abatarenga mirongo itandatu baramutse babaye benshi ku bwiwe abona ko ari zimwe mu ngaruka z'umugambi wa leta wo kwigisha abana ku buntu utarashobora gushyirwa mu ngiro neza kandi n'umurindi w'irondoka usanzwe ari munini ugasanga rero ari nacyo gituma icyo gitigiri giciye kiba kirekire kubera ababyeyi bimuka natwe tukaraba ingene tworeka kubakira bikadutera isoni kubera buca baja kuyarara muraze na mwarijya ngaha mu buterere hariho basuka iyarara abana boba bagiye mu ibarabara twebwe none ko ari abana b'igihugu urumva twanka yuko boja mu ibarabara nta kundi iruhande y'ibi umwe mu bigisha bo ku ishuri shingiro rya gasenyi aragaruka akavuga ko abanyeshuri biwe baruha cyane bimutera amakenga ko bashobora no kuhandurira ubumuga bufatiye ku ruti rw'umugongo rwa maruhetamye byongeye ukuguru gukumba hasi kw'abanyeshuri bakiri bato guteye amakenga ko n'indwara zituruka ku isuku rike rizoshobora kuba iraramwo na rijya ikiza cya korera kimaze igihe ciraye mu gisagara cya bujumbura ubu hari indwara nyinshi umwana apfa hahonyoye amaze gupfa ahahonyoye rero agaca azana bya birato aho urabona ko amaboko bashyize hasi aha ni uko niyarangije nkabambura ibirato nawe ubundi ubwa mbere ho baba babyambaye wa mwana yaba ariko arakora muri cya kirato wasanga urebe kwiga ariko arakora mu kirato ariko atabanga ikirato n'ukwandika ugasanga azayiyandikira mu kirato avuye muri toilette ashyitse ariko arakora muri cya kirato urumva amagara yabo natwe turabona ko abangamiwe amagara yabo arabangamiwe cyane natwe abigisha turabangamiwe kuko yakaye yayiryamitse hahandi hamwe yahonyora aciye ayikuzanira ngo yikosore natwe nyine turabona ko amagara yacu abangamiwe n'ay'abana arabangamiwe kandi bariko barakora hasi recreation iragetse aca agenda kugura ikintu ajya hajya kandi agitora n'amaboko ibi biruku mu gihe ku mwaka w'ishuri uheze ubushikiranganji bw'indero bwari bwavuze ko hari ikigega cya leta gishigikira cabushiriweho kugira gishigikire mu gihe abafasha Uburundi biyonjoroye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganje yari yatanze icyizere ko uyu mwaka atangorane nk'izi zizoba zikivugwa mu mashuri hariho nk'ikigega cyo kunganira ubushikiranganje bw'indero cyashyizwe kuva mu mwaka uheze kandi cyarafashije mu bintu bitari bike twibaza rero akigoro kazobandanya no muri uyu mwaka ikindi ni uko ubushikiranganje bubandanya bukorana n'amashyirahamwe amwe mpuzamakungu yarasanzwe abufasha ibyo nabyo biratanga icyizere yuko no mu mwaka uzatangorane tuzogira ku bikorwa bikuru bikuru byari bisanzwe bitegekanijwe nk'abagomba gufatira nko ku bihugu bimwe bimwe twari dushuditse baba barahagaritse imfashanyo zabo mukabona babariye yuko mu gihe leta yagize ako kigoro igashyiraho ikindi kigega ubundi buryo bwo gufasha indero nta ntambamyi nini zabaye uko biri kose uyu mwigisha asaba nyabona ko leta yorondera abayifata mu mugongo kuko atabumenyi nyabwo bushobora gutangwa mu gihe bikimeze uko kuko nk'ubu nawe twiteho turiho turakora dukora bike cyane aho bafite intebe bariko baravansa porogaramu kandi bavansa neza ntibishoboka ko twavansa turiko dukora uku ni hamwe nyene hitwa ha okipasiyo mugo ntituriko turakora nk'uko bitegerejwe dusaba yuko bokwigora bakagira inguvu bakaraba ibishoboka bagaterereza bagira neza bakaraba ko intebe zoboneka vuba ingorane zimwe zimwe zifatira ku birasi hamwe n'intebe abavyeyi barigeze ko batanga intererano kugira vyoye kubura mu nyuma umushikiranganji w'indero afatanye yo kubihagarika kubera ko abarezi bavyikikamwo mu gusaba intererano y'umurengera abavyeyi mbere bamwe bagata ko ntibayakoreshe ico yasabiwe
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkikije makuru nayo mwashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.